или Нижби Америка. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo ni ngombwa ko abantu bose bajya mu matora uko gutora no kudatora ni uburenganzira bwa bamwe n'abandi uwo ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu burundi prosper ntagwamiye avuga ku ngingo ya eklezia katolika yo kuva mu mirwi ijejwe gutunganya amatora mu burundi n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'iburayi yo gukura abarorerezi b'amatora bawo mu burundi iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya yamara tubanze dutege amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi amakuru twateguriwe na eugenie mukankusi waramutse neza eugenie amakuru udufitiye muri iki gitondo ni ayahe
waramutse nawe fidel bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi kiliziya gatolika mu burundi iravuga ko yavuye muri gahunda z'amatora nyuma y'ibyumweru by'akaduruvayo gashingiye kuri politiki itangazo kiliziya gatolika y'uburundi yasohoye yashyize ahagaragara ejo kuwa kane ryasabye abapadiri kwegura mu nzego zose za komisiyo y'amatora barimo abepiskopi y'uburundi baravuga ko badashobora gushyigikira amatora arimo amahinyu menshi kuwa gatatu guverinoma y'uburundi yasabye abarundi bose gufasha gufashisha amafaranga akenewe mu gukoresha amatora yo mu kwezi kwa gatandatu kubera ko abaterankunga mu rwego mpuzamahanga bakangishije kutazatanga imfashanyo igihe perezida pierre nkurunziza yakomeza umugambi we utavugwaho rumwe wo kwiyamamariza manda ya gatatu perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa sep blare avuga ko amaperereza kuri ruswa mu mikorere y'abayobozi ba futuboro yazanye isoni n'ikimwaro muri siporo avugira mu nama ya mirongo itandatu na gatanu ya fifa zurich blare yavuze ko ishyirahamwe mpuzamahanga rishobora kubona andi makuru atari meza kandi ko amezi make ari imbere hatazoroha kuri fifa ariko ko ari ngombwa ngombwa gutangira kugarura icyizere muri iri shyirahamwe yavuze ati ntabwo dushobora gutuma ubwamamare bwa futuboro n'ubwa fifa bukomeza kugaragurwa mu cyondo bigomba guhagararira amashyirahamwe akomeye ya futuboro mu burayi yahamagariye burara gusezera ku mirimo ye mbere y'amatora ya perezida wa fifa ateganijwe kuri uyu wa gatanu ariko burara yabyanze urugaga rw'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa siriya rwayoboye imirwano ku ishami rya al qaida rwafashe umujyi wa nyuma wari usigaranywe na guverinoma mu ntara iri mu majyaruguru hashyira uburengerazuba wa idlib uhana imbibi na turukiya umuryango w'abanyasiriya urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro cyawo mu bwongereza uvuga ko ingabo za siriya zavuye mu mujyi wa ariha ejo kuwa kane nyuma y'imirwano ikarishye zagiranye n'ingabo za ari fate umubare w'abaguye muri ubwo bushyamirane nturamenyekana ari fate ni urugaga ruyobowe n'umutwe ukorana na al qaida ari nusra front umuyobozi w'uwo mutwe muhamad ari golani yabwiye televiziyo ari jazira ko agambiriye gutsinda perezida wa siriya bashar al assad ko adatera abo mu burengerazuba bw'isi ubuyobozi bw'ikiremure buravuga ko iteka rishya rya perezida rivuga ko abasirikare b'uburusiya batakaje ubuzima mu bihe by'amahoro nk'ibanga rya leta ntaho bihuriye na ikirere kandi ko iryo teka rivuga ko perezida vladimir putin atarimo gutegura umugambi w'ibikorwa bya gisirikare hakurya y'umupaka iryo teka mbere ryashyiraga mu bigirwa ibanga abantu bagwa mu ntambara umuvugizi w'ikiremure dimitri Peskov yabivuze ejo kuwa kane umunsi umwe nyuma y'uko yanze kugira icyo atangaza ku makuru yashyizwe ahagaragara n'umunyamakuru wa Reuters ku byerekeye umubare munini w'abasirikari b'uburusiya barimo kwirundira hafi y'umupaka wa Ukraine ishami rya oni ryita ku buzima oms rirahamagarira guhagarika ubucuruzi butubahirije amategeko bw'ibikomoka ku itabi bivamo inyungu ya miliyoni mirongo itatu n'imwe z'amadolari ku mwaka mbere y'umunsi wo kuzirikana gusirikana kuzirikana ku itabi ku isi isi kureba isi itarimo itabi the world no tobacco day ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa gatanu ishami rya oni ryita ku buzima rirasaba ibihugu gusinya amasezerano mpuzamahanga yo guca ubwo bucuruzi mu gihe abacuruza itabi n'ibirikomokaho bagenda barushaho gukira abandi bagenda barushaho gukena oms igereranya ko umuntu umwe apfa azize indwara zituruka ku itabi buri masogonda atandatu ikavuga ko hafi miliyoni esheshatu z'abana bavuka badakuze bapfa buri mwaka kubera itabi abarinda ibidukikije baravuga ko inzovu muri mozambique zagabanutseho mirongo itanu ku ijana mu myaka itanu ishize kubera abazihiga n'ubwo ziyongereye ahandi isosiyete ifite icyicaro inaha muri leta zunze ubumwe za amerika itangaje muri iki cyumweru ko umubare w'inzovu muri mozambique ubu ugera ku bihumbi icumi na magana atatu ugeranije n'izigera ku bihumbi makumyabiri zari zihari mu myaka itanu ishize yamagana abahiga inzovu muri afurika bakazica ahanini bashaka amenyo yazo ashakwa cyane mu bushinwa
urakoze eugenie ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu mwanya w'amakuru yo mu karere amakuru abandanya gushimikira cyane cyane ku burundi ibiganiro bihuza leta y'u Burundi imigambi itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki byongeye kubandanya i bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi ibyo biganiro biyobowe n'ishyirahamwe mpuzamahanga onu umuryango w'ubumwe bwa afurika n'amashyirahamwe y'ibihugu byo mu karere byari byahagaritswe inyuma y'urupfu rwa zedi feruzi wo mu mugambwe ipede zigamibanga rwabaye mu mpera z'indwi iheze iby'uko ibyo biganiro byongeye gutanguzwa byemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo mu kiganiro kuri telefone n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Edi Gwema Mbonimpa Claver nawe ari mu bitabira ivyo biganiro amakuru anonosoye kuri ibi biganiro turayabashikiriza mu biganiro vyacu bikurikira
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
ingingo y'abasenyeri katolika b'i Burundi yo gukura akarenge mu migwi itegura amatora ku rwego rw'amakomine n'intara irashimisha abanyagihugu batari bake b'i Bujumbura mu migambwe itavuga rumwe na leta babona ko amatora yimirije ashobora gukwegera akarambaraye igihugu cy'u Burundi mu gihe umugwi ni utokwihutira kwigiza inyuma amatora no kurondera abatunganya amatora bizewe n'impande zose muri seniho bamenyesha ko ingingo ya ekereziya katolika atana kimwe izohindura ku itunganywa ry'amatora yimirije inkuru ya mugenzi wacu diane ni nina hazwi tumaze kubica irya nino twabonye ko bibereye ko abasaseredoti bakinjurira ibibanza abashobora kubandanya batunganya neza ayo matora imbere yo guheraheza ingingo abepiskopi katolika b'i burundi bafashe gukinjura mu gikorwa cyo gutegura amatora yimirije mu gihugu cy'u burundi yakiriwe neza na bamwe bamwe mu banyagihugu b'i bujumbura bayaze n'ijwi rya amerika n'abantu bazi ijambo ry'imana nta kuntu amatora ashobora kuza kandi abantu bariko barico abantu bariko barangazwa none ko abantu bose bahunze hazotora abandi turabishigikiye vrema perezida atari ku ikiringo kigira gatatu ndagashoboka na twebwe turabona yuko byari bikenewe nizera ko hari icyo dushobora guhindura mu butegetsi twebwe twayakiriye neza urumva honyine n'ukuri twebwe twarambiwe no kubona by'imigambwe by'intwaro nyine byaturambiye byo gusohora akarenge badushigikiye urumva imana ntakiruta imana urumva hari igihe imana izodufasha hajya babuze habuze imana lonse ngendakumana arongoye runani ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe na leta ati abepiskopi katolika b'i burundi ntibarira busema abandi bose bari baravuze bati ivyo vyo matora nta kizovamwo mugabo abo ko ari intumwa z'imana bagumye bahanura bibaza ngo hari kizovamwo simbona ko yokubahuka kuvuga ngo ndagiye mu matora ubu twebwe icyo twiteguriye ni uko umukuru w'igihugu atangaza ko izo ngorane yateye azikuye mu nzira natwe rero byazogiriye dufata ingingo ingingo nyabaki ingingo yo kutemera ko umugambwe sndd fdd uja muri aya matora wonyene ntituzosubira kugira ko mu mwaka wa bibiri na cumi canke tuzogenda muri aya matora twese dufashwe kumwe kubw'amategeko y'igihugu ku mabwirizwa y'igihugu canke twese ntituzojayo prosper ntawugwamiye avugira umugwi uje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu ku ruhande rwiwe yemeza ko iyo ngingo y'abepiskopi katolika b'i burundi atacu izohindura ku itunganywa ry'amatora yimirije ni ingingo isanzwe igikorwa cyo kubandanya kuringaniza amatora kirabandanya kuko igitigiri dusigarana kiratuma ibikorwa bibandanya ahubwo rero ko tubimenye kare ubu tuzokwisuganya dukore n'abasigaye hama ntitwabirongera umwanya abapatiri tubasubirize ariko hasigaye iminsi mike ngo amatora abe ubwo n'umwanya uzobemerera yuko mushobora kubasubiriza n'ingoga naho tutobasubiriza igitigiri cyo gufata ingingo kirekwe n'amategeko turagifise urumva nta ngorane urusi ukuvuga ko bakora ibyo abandi batokora ariko no kubera ukuntu abapatiri bazwi mu mico nico gituma twari twabarondeye uko kwizigira mwemeje ko n'abarundi batari bakariko bari babafitiye ubwo ntibishobora kuzotuma na bamwe mu bari basanzwe bayoboka abo bapatiri ah, baca bativyizere kuri ayo matora agiye kuba bitandukanye ibijyanye no kuringaniza amatora mu buhinga n'ibijyanye no kwizera ikivuye mu matora ivyo navyo ni icyumviro cy'umwe kuri we sije nobishurira mu kibanza cawe mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu inama nkuru y'abepiskopi katolika b'i burundi yari yagabishije leta nkuru nziza yuko ishobora gusokora akarenge mu matora yimirije mu gihe utunenge abo bepiskopi bari badomye k'urutoke mu itangazo ryabo harimwo nk'icuka ca politike ku bwabo kitari gutuma haba amatora yizewe na bose tutokosogwa bari baranasavye muri iryo tangazo nyene ko amaradiyo yigenga yugawe yokugururwa mu ntumbero yo kurwanya ibihuha no gutsimbataza demokarasi imbere y'uko amatora aba i bujumbura diane ninahazwe ku bw'iju rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukivuga kuri iyi ngingo y'abasenyeri ba ekereziya katolika yo kuva mu migwi ijejwe gutegura amatora mu makomine no mu ntara n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yo gukura abarorerezi b'amatora bawo mu burundi mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu burundi prosper ntawugwamiye aramubaza icyo avuga kuri abo barorerezi bose bafashe ingingo yo guhagarika gukurikirana igikorwa c'amatora murakoze kumbaza icyo kibazo twebwe tubandanya dutegura amatora kandi twizeye ko atakintu gikomeye kiduciriyemo ko koko aya matora itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu aya matora azoba ayo matora azoba murabona ko azoba yemewe n'amakungu eka n'abarundi bose mu gihe ari imirwi ikomeye nk'iyo yarijejwe kuyagenduza izoba itahari ibyo ni ko azokwemerwa nuko atazokwemerwa ariko twe turazi ko amatora turi ko turategura yisunze amategeko y'igihugu kandi akurikiza icyo bita ibimenyetso bikuru bashobora kurabira ko amatora yagenze neza turibaza ko ibyo bintu twabyubahirije si ngombwa ko abantu bose bajya mu matora uko gutora no kudatora ni uburenganzira bwa bamwe n'abandi ibyo bimenyetso byerekana ko amatora yabaye neza n'ibihe bizerekana ko amatora yabaye neza nuko abatora baba bariho bari abitoza baba bariho bari n'ibikoresho by'itora biba biriho ibindi ntibiza kunganira ayo matora ariko ubundi icyo mu gifaransa bita esansiyeri emporuta na akiseswari ni uvuga ibidahara ibikomeye n'ibiherekeza ibyo turabifite muri iki gihe turi ko turavugana kandi hariho umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi rwa sa agatona wenyine asa yari yiyandikije ngo azohiganwe muri aya matora ariko asa n'uwabivuyemo yakuyemo dosiye yiwe ibyo byo byo ntibituma ayo matora atazokwemerwa ni uburenganzira bwiwe kandi ntawe ukimubuza arafite uburenganzira bwo kwitaba amatora cyangwa kutayitaba muri iki gihe amatora yungurujwe abashaka kwiyandikisha barashobora kubandanya kwiyandikisha naho tuzi ko ikiringo cyarenganya ikiringo cyo kwiyandikisha cyaraheze ahubwo ubu ni ikiringo cyo kujya gutora prosper ntarurwamiye umuvugizi w'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abakozi bakora mu mahoteli menshi ari mu gisagara cya muyinga baramaze gutakaza ubuzi bene ayo mahoteli bakavuga ko batakironka ingenzi bakira kuva aho atanguriye imyiyerekano reka n'abakora akazi ko kunguruza abantu muri iyo ntara bamenyesha ko bakora bahomba kuko ingenzi ari nkeya cyane muri iyo ntara ya muyinga nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu mushasha jean bosco ndarurinze muri kino gihe amahoteli yo mu gisagara ca muyinga ngo ariko akorera guhomba salvatore ngendabanyikwa nyeni hoteli n'uburiro agahimbare aratubwira uko vyifashe iwe n'icabitumye kubera n'abo nyabujumbura batakiduga ku- mu vy'akazi dusa n'uko ngaho mu mashambure tutakidandaza ubu turonka batanu batandatu ku munsi ku mashambure mirongo ibiri n'ane urumva ntaco turiko turakora hariya muri bara resitora atangenzi zihari nta nta bakiriya turonka kuko twebwe abakiriya bacu nyene nabo b'ingenzi nta banyamuyinga baza ngaha muri ibyo bya restaurasiyo nta nta baza nta banyamuyinga baza kurara ngaha kandi urumva nuko ibintu vyaduhagararanye nko mu mashambure twahora turonka abantu nka cumi n'umunani ku mashambure mirongo ibiri n'ane ubu tuba turonka nka batanu batandatu uraha nawe wumve ibintu vyifashe nk'uko muri iyo hoteli icizanye iyo hoteli iza ku isonga mu bwiza mu gisagara ca muyinga aho mu cegeranyo c'aho bageze ubu mu gukora cerekana ko ingenzi zagabanutse biteye ubwoba ku bice mirongo icana n'umunani kw'ijana abakozi batakaza ubuzi gushika ku bice mirongo itandatu kw'ijana amafaranga ngo yava mu bikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu bisa n'ivyahagaze kubera ikibazo c'umutekano muke mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu naho nyene ibintu ngo ntivyoroshe nk'uko umushoferi w'amatagisi imuyinga abivuga umuntu arategerezwa gukora ku munsi ukaronka nk'ibihumbi nk'ibihumbi nka mirongo itatu na bitanu gutyo cyangwa nka mirongo ine aho ni verisemetigeri ibura buri munsi wakoze muganka nk'ubu muri iki gihe kuva inyuma haba- y'abantu aho batanguriye ku- gufata inzira bajya iyo mu rwanda abandi muri tanzania cyangwa za kongo hatangwa ibintu by'imidurumbanyo ubona twe abatagisimaye nta kintu turonka umuntu ay- ay- arashobora kwirirwa arakora umunsi wose ugasanga uri kuratahana ibihumbi cumi wa- warose nk'ay'igitoro cyangwa nawe ukayabura ugasanga we wiriwe nyine ura- urazunguruka ukongera ukabura amahera ngo ntakekeranya ko imyerekano ibera i bujumbura ariyo iriko irabakorako kare urujya n'uruza rwari rwinshi rw'abantu twarapakira abatanzaniya ngaha ukabakura ikobero ugasanga araje nk'umutanzaniya ngaha arakurasheti imodokari yawe yoshika i bujumbura tiye ugasanga aragukodesheje ura- uramumanukanye i bujumbura akakubwira ati ndindira uzi ndugane muga ubu kuva aho hatanguriye ibi bintu by'akajagari mu gihugu nta n'abanyamahanga jewe nkibona ngaha kawaida biraboneka burya kenshi na kenshi bamwe baravuga ati ibintu biriko birayi bujumbura twebwe inoruguru ntibidushikira Ibi- burya ibintu birinze biba ku mugwa mukuru w'igihugu no hagati mu ntara turashikirwa ibihe vyiza vya politiki ngo nivyo bishobora gusubiza itoto abagwizatunga b'imuyinga ivyo vyavuye ku bintu vya politike biri mu gihugu ibintu vya politike bidasubiye kuja mu nzira nziza nta nta nta- nta kindi dushoboye kugira ku mahoteli n'ingenzi ngo biragaragara ko hari icahindutse manira barusharine nibura amatari w'intara ya muyinga amahoteli kubera ubona ko ubona ko byinshi by'abari bujumbura nyine muyinga abantu ba amahoteli bayafata benshi n'aba bakora mu ma ONG baza kugira amaseminere ino muyinga ko nyine muyinga turafise ama ONG hakorera atari make ariko bamwe bamwe kubera ubwoba hari haba abugaye cyangwa ugasanga bari barakora abo bantu rero baronka ingenzi nyinshi kubera ayo manama yari yahora abari karaba gabo rero urumva abo ba- ba- bo- abo ba nyine ayo ma ONG batariko barakora urumva nta kazi gaheza ngo kaboneke naho mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'ubudandaji ayimuyinga bemeza ko ikibazo c'umutekano muke i bujumbura kibakorako buramatari w'intara ya muyinga avuga ko ibiriko biraba i bujumbura ata kintu kinini kiboneka vyahinduye ku buzima bw'intara arongoye imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu burundi dukubitire mu rwanda aho perezida w'icyo gihugu paul kagame yafunguye inama mpuzamakungu yungurana ibyiyumviro ku gukingira umutekano w'abasivili yitabiriwe n'ibihugu mirongo itatu bifise ingabo zibungabunga amahoro hirya no hino ku isi nibyo basunta akaboyi adushikiriza afungura imirimo y'iyi nama perezida kagame yavuze ko yifatanije n'abayitabiriye avuga ko gukorera iyi nama muri afurika cyane cyane mu rwanda bikwiye kandi bibereye igihe kuko uyu mugabane ari wo utanga abacunga amahoro kurusha indi migabane ku isi iyi nama yavuze ko ariyo mu rwego ruhambaye ihuje ibihugu mirongo itatu bitanga ingabo mu butumwa bw'amahoro ndetse n'ibitanga inkunga n'ibikoresho n'amafaranga byifashishwa mu butumwa nk'ubu ni iya mbere ibereye ku mugabane wa afurika dore ko izindi nk'izi zaberaga ku cyicaro cya loni ngo igamije kwiga uko inzirakarengane z'abasivile zarengerwa mu gihe ziri mu kaga mu muhango wo gutangiza iyi nama mukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko kuba iyi nama ibereye ku mugabane wa afurika bifite ibisobanuro bikomeye ingabo nyinshi za loni zigera kuri mirongo inani ku ijana ziri ku butaka bwa afurika kuko ari nayo ihoramo imyiryane umukuru w'u rwanda yavuze ko ibihugu birimo n'ike bigerageza guhagarara ku basivile akenshi baba badashoboye kwirwanaho imbere y'ibikorwa bibahutaza gusa ngo haracyarimo ibibazo mu kugera kuri iyi ntego We are not there yet in terms of implementation and perezida kagame yagize ati turacyari kure mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ndetse n'imigendekere myiza y'uyu mugambi ibikorwa byo kohereza abasirikare ho rukomeye bigenda gahoro cyane inshingano ndetse n'amabwiriza adasobanutse bihabwa aboherezwa mu butumwa rimwe na rimwe bibangamira umuhate n'ubushake bwo gutabara abasivili ubushobozi bw'ibihugu bwo gutabara bugomba kwiyongera kugira ngo iyi ntego igerweho neza nawe uhagarariye inzego za loni mu rwanda bwana ramini mane yavuze ko uyu muryango ugenda uvugurura inshingano uha abo wohereje mu butumwa kugira ngo abasivile barusheho kurindwa kuri we ngo ni ngombwa ko umutekano w'inzirakarengane ushyirwa imbere kabone n'ubwo hazakoreshwa imbaraga za gisirikare u rwanda ruri mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku mugabane wa afurika n'ahandi nko mu gihugu cya hayiti kuri ubu rubarirwa ku mwanya wa gatanu ku isi w'ibihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa nk'ubu ruza inyuma ya pakisitani bangladeshi etiyopiya n'ubuhinde rukaba rumaze kohereza abasirikare ibihumbi bitanu magana atanu mu butumwa benshi muri bo bakaba ari abo muri sudani zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ko nahindutse ko nahindutse
burya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakundaga ntiwahwemye kumwe ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine Nakindi kintu nifuza icyamu kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkona izamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse neza fata ikiganza dutindane maze nige gukunda nawe nawe ukwangaza mwanga wundi ugukunda kuko ntakiri wa wundi wa wundi wa kera sinifuza gukomeza njyenyine ururuge hendo niru rerure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyamukabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ari imbere yaho reka mugenzi wacu eugenie mukankusa twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru eugenie
amakuru twabagejejeho twabwiye ko kiliziya gaturika mu burundi ivuga ko yavuye muri gahunda y'amatora nyuma y'ibyumweru by'akaduruvayo gash- gash- gashingiye kuri politiki mu gihugu perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa sep brada avuga ko amaperereza kuri ruswa ku mikorere y'abayobozi ba futuboro yazanye isoni n'ikimwaro muri siporo ishami rya oni ryita ku buzima oms rirahamagarira guhagarika ubucuruzi bunyuranije n'amategeko bw'ibikomoka ku itabi bivamo inyungu ya miliyoni mirongo itatu n'imwe z'amadolari ku mwaka Ubu mu gihe abacuruza iryo tabi n'ibikomokaho bagenda barushaho gukira abandi bagenda barushaho gukena oms igereranya ko umuntu umwe apfa azize indwara zituruka ku itabi buri masegonda atandatu ikavuga ko hafi miliyoni esheshatu z'abana bavuka badashyitse bapfa buri mwaka umuryango w'abibumbye uravuga ko ubushyamirane bwiyongereye mu karere ko hepfo y'ubutayu bwa sahara bwatumye abantu babarirwa muri miliyoni nyinshi bahababarira abenshi ni abari basanzwe babaho mu buryo buruhije oni ivuga ko kugeza imfashanyo y'ubutabazi kuri miliyoni z'abantu bayikeneye byihutirwa mu karere ka sahel byarushijeho gukomera kandi ko atari aho kwisukirwa umuhuzabikorwa wa onu mu rwego rw'ubutabazi mu karere ka sahel robert piper avuga ko muri uyu mwaka umubare w'abantu bataye ibyabo imbere mu bihugu no hanze yabyo muri ako karere wazamutse uva kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu ujya kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atanu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaraye akoze uruzinduko rutari ruri kuri gahunda i miami muri leta ya florida asura kiliziya y'abanyamerika bakomoka muri cuba ibyo yabikoze nka bumwe mu buryo bwo kugarura umubano na cuba iyo kiliziya yitwa the shrine of our lady of charity ikunda kugendwamo n'abantu benshi bo muri cuba perezidansi y'amerika yavuze iti uruzinduko rwa perezida rutatangajwe yarugiriyeyo kugira ngo aga- agaragarize icyubahiro abanyamerika bakomoka muri cuba ku bwitange bwabo mu guharanira ukwishyira ukizana n'amahirwe arushijeho anabashimira inkunga yabo idasanzwe ku gihugu cyacu abanyapolitiki b'i miami b'abanyamerika bakomoka muri cuba ahanini ntibashyigikiye ubushake bw'ubuyobozi bwa obama bwo gukuraho ibihano byari bimaze imyaka byafatiwe guverinoma ya castro mu rwego rw'ubukungu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro by'iyi saha twari twabateguriye bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iyi ni radiyo ijwi y'amerika Eh, tukivuga kandi ku makuru yerekeye icyo cyemezo cy'abasenyeri eh, twaganiye na musenyeri eh, gervais banshimiye busa akaba ari we mukuru w'inama nkuru y'abasenyeri mu burundi akaba yagize icyo avuga kuri ibyo bibazo byose mu tega amatwi icyo kiganiro ingingo twashikirije muri iyo nama ya mirongo ibiri na gatandatu mu kwezi kwa gatanu ubwa mbere ni uko dushimira amakungu duhereye kuri eh, umubyeyi wacu papa yadusabiye n'amakungu yose amariko aratwitwararika akaduha n'impanuro hanyuma icya kabiri ni uko eh, twerekana yuko na ekereziya katolika ya amerika iragerageza gutanga izo mpanuro kandi impanuro nkuru akaba ari iyo yuko dusaba yuko abo bose begwa n'ikibazo boza baramenya kwicara hamwe ntihagire ikibazo na kimwe batinya kwicarira kandi ntihagire n'umwe yikura muri ibyo biganiro icya gatatu twibutsa yuko intwaro rusange twahisemwo yo gufasha kugira ngo tugumye ingendo y'amahoro no gusubiza hamwe eh, ko ari intwaro rusange ishimikiye ku migambwe myinshi kandi yuko muri iyo ntwaro rusange inzira yo guhindura inzego ari inzira y'amatora ko rero twebwe dushigikiye iby'amatora ko dusabye n'abakirisitu yuko hageze gutora boheza bakazogenda gutora neza batatinye igitsure eka bagatora nyine nk'abana b'imana hanyuma rero tukaboneraho twishyura ku kibazo twari twaregetse cy'uko abasaseredoti tubonye ingene aho ibintu bigeze n'ingene bariko barakora ubutumwa bwabo ibyo bariko barakora bihakwa guca kubiri n'ubutumwa bwabo bw'uko ari abantu babwirijwe guhuza abantu ibivuye mu byo bariko barakora bikaba ibintu binywanisha bidaheza ngo bihave biza biracanishamwo abantu turahava rero tukahoza nabo bose bariko baraburira muri iyi myiyerekano iri mu induru nabo bariko baraburira mu mu buhungiro tugaheza kandi dusaba yuko abarundi ahubwo boreka kuza baraterana ubwoba boheza bakaza barengengana kugira ngo eh, tubandanye dutera imbere muri iyo nzira eh, y'amahoro no gusubiza hamwe tugasaba rero abakristo yuko boshishikara bokabanda ko mu gusenga imana basabira uburundi amahoro eh, mazima muri iryo tangazo mwateye akamo kavuga ko abantu bose bakoresha igikenye canke ubugizi bwa nabi canke eka inguvu bashobora kuba bobo bi- babona ko bariko baratsinda ariko intsinzi nyayo mwavuze ko iva mu biganiro eka no kwitonda no kurekuriranira Eh, ako kamo mwateye muri iki gihe hari imyerekano ikomeye cane rwose kandi n'abapolisi batana mu mitwe n'abagira imyerekano muribaza ko ako kamo bahava bagashira ku mutima twebwe dukora ubutumwa nk'uko imana ibidusabye yuko twabukora mu bisigaye tukaguma twizera ubukomezi bw'imana hariho ibyo twebwe tudashika ko buno nyene mugabo tukamenya yuko ubukomezi bw'imana buhava bukabishyigikira ngumbure ikitabaye uyu munsi kikazoshobora kuba ejo kuko imana ibandanya ikora muri mutima wayo uko niko kwemera kwacu mugabo kandi icyo kintu nokumenyesha ni uko twebwe twifuza cyane cyane ko bomenya kuza baricarira ibibazo by'ukuri aho kwicarira inkurikizi z'ibibazo kuri twebwe nk'iyo bya manifestation iyo myiyerekano nkumbura ishobora kuba ari inkurikizi y'ikibazo bokwicarira rero ikibazo c'ukuri kugira ngo inkurikizi nazo ziheze rero zijana naho mwateye akamo uh, musenyeri Gervais banshimiye ubusa agasaba ko amatora yobandanya ikamugatumira abanyamigambwe bose n'abakristo bose bakitabaye amatora ariko muravuga ko ibi- igikorwa mwari mujejwe kijanye n'u- n'itunganywa ry'amatora mwakivuyemwo ivyo bintu ntibitandukanye oya ntibitandukanye na mba kuko twebwe igikorwa c'amatora ni igikorwa kinini cyane hariho nk'inyigisho twagiye turatanga kandi n'ubu tubandanya dutanga zerekana akamaro k'amatora ni ibyo twita education civique kurera abenegihugu kugira ngo mu nzira ya demokarasi bamenye ko amatora ari ikintu cyiza cyane kandi boza baracitaba kuko utacitabye atorerwa n'uwundi atorewe n'ubundi ngumbura mutorera eh, abarongozi atokwifuza icyo ni education civique hari ikindi gikorwa cyerekeye observation ni ukuvuga ngo baza gucumbika amatora bakaraba ingene biriko biragenda ko ataba ariko baragomba kubiba abandi no kurenganya abandi ni igikorwa gikorwa n'abalayike uko tubyita abakristo bazoba barayika barashobora kuzokibandanya ntibakibaho uburyo rero icyo twebwe twavuyemo gusa ni icyo gikorwa cya gatatu cy'abasaseredoti ari igikorwa kidasanzwe mu butumwa bwabo twarinze kubahera uruhusha kandi kugira ngo tubahe urwo ruhusha twabanje kugiranira convention amasezerano nabo bo muri seni no kuvuga komisiyo electorale nationale independante tukabanza kugiranira amasezerano kugira ngo tubamenyeshe igihe abasaseredoti novuga recondition abasaseredoti bashobora kubandanya ico gikorwa na recondition ziramutse zishitse bataba bagishoboye kubandanya ico gikorwa rero ntibinyuranye kuko twe twarajya twemera yuko amatora ariyo nzira nziza iriho yo kugira ngo inzego zo muri demokarasi zisubirigwe neza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibabwiye amakuru y'uyu munsi ahanini azoba yerekeye burundi hanyuma tukaba rero muri iki gihe dufise abatumire bagiye gusesengura cyane rwose ikakwihweza iryo jambo uh, itangazo ryashikirijwe n'abasaseredoti bo mu burundi aha turi kumwe na aime pascal nduwimana mwiriwe neza uh, pascal
yego natwe turabahaye namwiriwe turi kumwe kandi n'ubundi mushingantahe atavuganwa n'ubutegetsi odifax ndabitoreye mwiriwe neza odifax
mwiriwe cyane rwose mwiriwe neza hariho abandi bashingantahe twateye akamu nibaza ko mu kanya nabo nyine bashobora kuboneka hariho agaton rwasa umushingantahe agaton rwasa reka n'umushingantahe pascal nyabenda nawe nyine twamurondeye ariko ntiturababona gushika ubu barashobora kwifatanya natwe muri iki kiganiro ariko imbere yo gutangura ndashaka kubwa mbere na mbere umushingantahe odifax agira icyo atubwiye abasenyeri barasohoye itangazo muri iryo tangazo baravuga ko bavuye mu gikorwa cyabo cyo kugira uruhara mu matora muri seni bakavuga ko ari amasezerano bari bagiranye n'urwo rwego hanyuma hakaba rero babona ko hariho ibintu bitakurikije ariko hariho ikintu gihambaye cyane rwose umusenyeri twagize ikiganiro gerve bashimiye ubusa yagarutse ko avuga cyane rwose ko inzira ya byose ari amatora mu burundi akaba ateye akamo rero abakirisitu bose bo mu burundi kwitabira ayo matora akaba kandi avuga ko iyi nzira ya demokarasi ica mu matora akaba yavuze n'ikintu gihambaye cyane rwose ko haba ku mpande zose abaterana ubwoba ari igihe cyose bari barabigira bo bibaza ko bashikiriye insinzi ariko insinzi ngo ni kuba ari nko kwihenda ari bijya bita mu gifaransa illusion umushingantahe odifax ndabitoreye icyumviro cyanyu ku byashyikirijwe n'abasenyeri
murakoze cyane jewe nk'uko mubizi nserukira imbono karisma kandi twame dushyira ku mugaragaro y'uko muri ibi byose turi ko turakora byerekeye amatora ikintu kiri imbere ni uko ubuzima bw'umuntu buba bubahaye ikatihabwa rero iyo ugeze mu gihe ubuzima bw'umuntu umenga nta kibanza bufise uca utangura kwibaza tuti mbega ubu koko abarundi turimo tubandanira dusasira indava mbega bwo bwo buri ko butujyana hehe igome amatora ni kimwe turayemera kandi ntagewe nk'umuntu nsanzwe ndi umuvugabutumwa nibaza ko iyo umaze kubona ko ibintu uko biri ko biragenda biteguwe nabi na cyane cyane ko harimo n'ibintu by'igipfungu cyinshi nta muntu azi imana ashobora kubibandaniriza ko nibaza ko icyemezo abasenyeri bafashe mu nshinga ya katolika ari ukwerekana neza yuko ibintu byose bigiye birakorerwa mu gipfungu ntibikorerwa habona n'ejo n'ejo bundi atabantu bishigikira ijambo ry'imana bashobora kubishyigikira kuko ntimwibagire ko bibiri igira iti ababwira abakirisito ati ni mwebwe muco w'isi rero iyo bemeye kuba umuco no kuvuga yuko baba bemeye ko ibikorewe mu rufuri ibikorewe ahatabona ibiri ko byerekana ko atantumbero nziza bifitiye igihugu batubibandanyamo kuvuga naho yuko bagiye babwiye abakirisito babo bati murazitaba amatora ni ukuri yaba amatora ateguwe neza nta muntu n'umwe atoyitaba mugabo nibaza yuko abarundi bari ko baratahura ko mu gihe hari abarundi bagira ibihumbi amajana abiri bamaze kuva mu gihugu bahunga iterabwoba ryateguwe n'ubutegetsi bagahunga n'icuka kibi kiri mu gihugu abandi nabo bakicwa hakaba n'abantu nka batwebwe twitwa ko tutavuga rumwe na leta tubayeho mu bwoba abantu binyegeje zedu feruze ejo bundi aherutse kwicwa uca ubona none ayo matora yoyo anaba ariko bayategura bariko bategura ngo amatora azoba yahe azoshitikuke ako kamo rero katewe n'abasengereye ku bwanyu n'abandi buvuga co kimwe ntimukemera
ko tutayemera
ako kamo katewe n'abasenyeri ntimukemera rero aka kama abasenyeri bateye ko kuva mu ko kuva mu nzego za seni n'ibiki nibaza ko ari keza mugabo kwereka kuvuga bati abakristo nibaze mu matora nibaza ko niba ari amatora azoba ameze neza twabwira tute bantu barazoyazamwo mugabo niba amatora ari nk'uko ari ateguwe na na, na, na seni dufise uno munsi akaba ateguwe na nkuru nziza bashaka ko nkuru nziza babagira ati yatsinze amatora nibaza ko jewe ku bwanje nobwira nta murundi n'umwe nobwira ngo nayazemo kuko uzoba ari ububeshi hanyuma ikintu cyo kubesha mushira nahe Odifax abari ku butegetsi n'abari mu mugambwe ku butegetsi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta idashaka kuja mu matora kuko ataco atabanywanyi benshi ifise ishobora gutsinda ayo matora eh, kandi ikaba ivuga ko no mu bihumbi bibiri na cumi ata kibazo ca manda ya kabiri canke ya gatatu yariho ariko imigambwe itari mike yavuye mu matora aho mwebwe muhavuga kwiki aha birakomeye mbe nk'ubu ko zede feruzi yarashuye ku mugaragaro akaraswa n'abajejwe gucungira ubuzima bw'abanyagihugu ushiranahe odifax itohozwa ntirahera urabizi neza ndazi ko itohoza ritarahera mugabo uwabibonye neza yarabivuze uko byagenze ama amatohoza yo mu rundi murayazi kuko kuva imyaka iheze abantu bicwa nyiranga amatohoza bamaze kumenya ni makeyi aho rero twe turafise turazi neza yuko nta matohoza azigera aba kuri sede feruzi bavuge uko abamwishe aba ari bo hanyuma nibayagira naho bazaba bashaka gupfukapfuka ibyo bapfukapfuka mugabo igikuru ni iki ni uko zede feruzi yapfuye akaba ubwo ntibuba hari ikibazo cyo kwizerana gikomeye cyane rwose gituma mu burundi umuntu wese afite ibyiyumviro adashobora guhindura mbega mbega mu burundi mbe mu burundi ubona hari ikibanza cy'ibyiyumviro nk'urugero abantu bavuye muri sende dfdd bakavuga bati twebwe tubona yuko manda ya gatatu idashoboka ni ukubwira ingene batotejwe bamwe bakabaho binyegeje abandi bagahungwa rero muribuka ko n'umuvugira sende dfdd yavuze ati aba bantu yaba ikindi gihe bari kuba bari kwicwa urumva icuka ni kibi kuko iyo hagezeho abantu badashobora kwihanganiranira abantu bicaranye ubu rero niba abantu bicaranye imyaka n'imyaka basangira bamwe bari kumwe mu ishyamba badashobora kwihanganiranira bagagira kuvuga ati bicu ibaze rero nka twebwe tutigeze twicarana n'abo bantu badufata gute noneho ngira ngo murabyibuka yuko byaravuzwe neza murazokurikira amanifestation zabaye zigizwe n'imbonerakure zigizwe n'igihe sendede yahariwe yahamagara abantu ngo nibanze gushyigikira manda ya gatatu bavuze bati abatazokwemera manda ya gatatu ya nkuru nziza tuzobamesa tuzobizobarare icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mbaze umushirantahe aime pascal nduwimana atubwire ukuntu yakiriye iryo jambo ry'abasenyeri cyane cyane ku ngingo yo kuva mu gikorwa cy'iyo nama nkuru y'abasenyeri mu gikorwa cya seni cyo gutunganya amatora hamwe no mu gutera akamo abarundi bose ngo bitaba amatora ikaba bumvisha ko amatora ariyo nzira yonyine ya demokarasi
jya bwa mbere ndi umuyobozi wa minisiteri afurike do kompasiyo ni ishyirahamwe rukirisu riri mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ugerageje gusesangura ijambo ryatewe n'abasenyeri ba ekereziya ya katolika harimo ibintu ushobora kwibaza yuko harimo utubazo ugerageje ukagicarira hariho ibintu uvuze yuko uteye akamo abari muri uyu mugwi utegura amatora wari kurafashanya na seni ukavuga urabye ibanga ryabo bari nabo ntungene bari barizewe na seni nk'abapadiri nk'abantu basenga imana bazi yuko bajeje kunywanisha abantu bose bakubahiriza abantu bose bari barizigiwe nk'abantu by'ukuri imana yatoranije kandi tuzi yuko icyo bazotubwira azoba ari ikintu cyiza ariko uciye wungikanyamwo ukavuga yuko ngo ibikorwa bariko barakora n'ibango bajanye urashobora kwibaza nubwo yashikirije avuga ngo amatora adateguwe neza hariho ngo kondisiyo bari barahanye na wa mugwiseni hanyuma ugasubira ugatera akamo abakirisu bati muritaba amatora turemera amatora ko ariwo ko ariyo nzira yo gushyiraho ubutegetsi mugabo banje no gukurayo abantu banyu urashobora kwiyumvira turamenyereye abarundi turamenyereye abantu baravuga ikintu n'igihushane cyabo mugabo gusa twebwe twashimye ko bavuze bati abakirisu bazokwitaba amatora kuko ariyo nzira yo gushyiraho abategeka ariko rero reka turindire kuko haracyari kare burya ijambo nk'iriyinye baba bararyitondeye baba barariteguye kuko muri iyi minsi heze bari basabye bati turasabye leta ntiyongere ikiringo mbere baravuga bati kugeza itariki ya cumi n'andwi kuno kwezi batarongera ikiringo abapadiri bacu bari mu masepi no mu masesi ati tuzobakuramo ntihatebye akanya
ku bwawe mushingana eme pascal eme pascal ikintu mwibaza cyaba cyatumye nk'uko mubivuze haba ingingo yo gutera akamo abarundi baje mu matora eka n'ingingo yo gukura umurwi wabo intumwa zofashije mu gikorwa cyo gutunganya amatora ikintu mwibaza ko cyaba cyatumye haba izo ngingo zibiri zisa n'izidahuye cyane rwose ni nk'iki
mu nyamakuru ibyonyo urumva ko harimo ibintu by'inkinamico ni nka kumwe wavuga uti niteguriye ubukwe niteguriye kuzorongora hanyuma ugaca uvuga uti ndemera kuzosaba umugeni ariko sinemera ko nzomurongora urumva haba harimo utubazo baremeye ko bazokwitaba amatora mugabo baremeye ko bakuramo abantu babo uri kurasesangura iryo jambo urumva ko harimo ibintu biri filozofike bisaba yuko umuntu abanza akabikenguza kuko ibyo bije mu gihe bari barashyizeho iminsi yo kwiyamamaza ryari itegeko ryari ryarahagiye turibaza igituma iyi ngingo ifashwe kandi bari barashyizeho igihe bari barasabye ko boshyiraho ikindi kiringo ngo abatarose akanya ngo biyamamaze ariko ariko mushanaye eme pascal abaseserodoti bashize ahabona ko inzira yonyine ya demokarasi ari amatora kandi bakavuga ko abantu bose bagira imigumuko imyiyerekano canke aba batyoza agateka kabagira imyerekano bose baba ariko barihenda bibaza ko bafite insinzi kandi insinzi iri mu biganiro iryo jambo ntiyumva ko ritomoye iryo jambo riratomeye cyane kandi tumaze iminsi tubona leta muri menibe iri kirayaga n'abateguye iyi myiyerekano kakajagari kandi baratumenyesheje yuko ibiganiro ko ari byiza cyane mbere ejo umushikiranganji w'intwaro yo hagati yari yabwiye abarundi ati turashobora kuzubaha icyavuyemo ibiganiro turabona ko ari byiza rero turiyumvira igituma bace babikwakwanya mu kanya isase atakirava ngono n'ibiganiro bya menibe na ya ntumwa ya oni aho honyine ho hari utubazo ku barundi ku bari muri aya matora umuntu ashobora no kwibaza
abakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika yoba afise ikibazo jadon uratwumva mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva unyarutse ikibazo ufise mu kanya gatoya cyane rwose
murakoze jesi nticyari ikibazo kumbuye yari interano ntonya cyane rwose nashoboye gukurikira neza iryo jambo ry'abasenyeri berekeza y'agaturika mu burundi mu by'ukuri abasenyeri berekeza y'agaturika n'abantu twubaha harimo abashingantahe b'injyamunyu kubona kumure banse kubandanya baherekeza ayo matora ngira ni uko babonye iyo bafise agafungu ntera akamo umuntu wese azi ko afite uruhara muri ayo matora yo mu burundi ko yokora iyo bwabaga amatora agategurwa mu muco agategurwa mu ituze ntabara amatora ahera mu nyuma tukajya mu ntambara
ibyiyumviro byabo ni umushingantahe ugifakise ku bishyikirijwe na umushingantahe jado akanya gatoya biza n'ibintu bisobanutse rwose muribuka yuko raba ishengero katolika mu burundi ririmo abakristo barenga abarundi barenga ibice mirongo itandatu ku ijana dufata ibiharuro bihari ni ukuvuga yuko abo bantu barafite icyo bashyikiriza mu gihugu abasenyeri murazi yuko ni abantu bamye bubahwa bamye no mu ntwaro zagiye ziracana cyane ko bagiye barabazwa rimwe na rimwe iyo bikenewe rero nibaza kubera kubona bafashe iyo ngingo kuri jewe nta gitangaje kirimo novuga ahubwo ntibari barateze kuyifata kuko igipfungu cyerekeye amatora kihari kuva abantu biyandikisha ntitwibagire yuko seni yatubwiye igihe bari ko barasohora icyegeranyo batubwira ko hari abantu ibihumbi bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu na babiri bari biyandikishije bamwe bakiyandikisha inshuro zirenga umunani zishyika umunani turabwira tuti seni zana ice zana lisite z'abo bantu abo bantu noneho tubashyire ku mugaragaro abo bantu tubashyire mu butungane tubashyire mu nyamiramabi tubahe abajejwe intwaro yo hagati mu gihugu babarondere hanyuma baheze batubwire abo bantu impamvu biyandikishije inshuro zirenga zirenga imwe icyo bashaka gushika ko nabo babatumye ntiyashatse kuduha iryo risa bisobanura rero yuko kuva mu ntanga amatora yateguwe nabi twamye tubivuga twamye tubyerekana nashaka ngaruke mbere no kuri ico umushikiranganji w'intore hagati mu gihe yarayavuze cyerekeye abariko baravugana menu biriko irabifashamwo nashaka nababwire yuko ico kibazo ico kibazo nico ico nico kibazo nateguye turakigaruka ko mu kanya ariko nashaka mbaze n'umushikirantahe Aimé Pascal Nduwimana agira ico avuze uh, ku cimviro cashyikirijwe na Jadon hanyuma no ku cimviro kandi cashyikirijwe na wasenyeri bavuga ko mu gihe cose abanyamigambwe uh, canke uh, abarundi muri rusange abantu bose batora batagiye gutora baca basanga batorewe n'abantu badashira imbere ivyiyumviro vyabo ivyo bibazo bivuga ko iki mushirantahe Aimé Pascal ego je nari ngomba nsabe nimwampa akanya muze murama akanya kugira ngo ushikirize ijambo ko ndiko ndarabamuraho umwanya cyane uyu odifax turiko turaraba ku cyumviro cya jado yariko aravuga ati birakwiye abantu ko bokwicara hamwe niyo ntumbero leta yamye ifata kuko ndazi yuko umugwiseni kuva no mu ntango barategekanya ibiganiro twarabihuriramo n'uyu nyarongoye imbono kandi nta ntambwe n'imwe seni yatera idahujije abaserukira ibi bihugu byabo abadufasha muri iyi porosesisi y'amatora igahamagara abanyamasengero abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ibyo rero twebwe turabishima kuko niyo ngendo seni yamye ikora niyo ngendo leta yamye ifata kuva iyi myaka yose kuko twagiye turahura n'utubazo twarayaga bakayaga ikibazo kimwe avuze ati ni ibice mirongo itandatu ku ijana bya ekereziya katolika ibyo ni byo koko ntiyabeshe mugabo ni ukuraba abari muri mwaya matora harimo abakatolika harimo abanywanyi babo nabo barakwiye kwicara bakarabata imbega none ko twabateye akamo mugabo tukabona amatora ariko arategurwa tukabona harimo ndetse n'abakandida mu bayoboke bacu nabo bagasubiza agatima inyuma bakarabata iburya natwe inzira twaba twarafashe iyo yari nziza ni ukuvuga yuko iyo uri kuravugana na odifagise nibyo yatubariye ko ari umunyepolitike kandi ko ari umu avuga nk'umuntu arondera amajwi kandi ariko avuga ati bari baratevye ndetse mwanumvise ko yacishijemwo akajambo avuga ati amatora bari no gutera akamo n'abakirisi babo ati ntibayitabe uyu onye ugerageje kuraba yari umukandida azokwitoza kuba umukuru w'igihugu ariko igihe bari ko baratanga intonde z'aho bazokwitoza muramubaza afise komini imwe itarenga ni ukuvuga ko atanu umujenama wa komine afise ni ukuvuga ko atanu umushinga amateka azoronka rero kumva ko amatora ko atoba urumva ko ataco anayitezemwo azokuramwo ico ni ca kibazo twumva ko twotahura ko twomenya ni umuntu atabanywanyi afise amatora aba canke ataba wewe turazi ko atanyungu azoyakuramwo iyumvira umuntu ariko arashaka kuzorongora igihugu akaba ataparuvenye basi no no kuronka intara nimwe akaba afise komini imwe muravyumva namwe ganyakubahwa yuko hariho inkinamico hariho ibintu abantu abantu twumva ko twotahura ko twotegera abadashaka amatora impamvu yabo uravye ingene biyandikishije uravye abanywanyi babo uravye n'ubushobozi bwabo ariko aravuga ivyo rero ni ngombwa ko tumutahura afise komini imwe e odifax ayo makuru avuga ko atabanywanyi mufise amatora atabaye eh, vyo bari vyiza kuri mwebwe nkuko bikunda kuregwa ibirego bikunda gushikirizwa n'abari kuri tegetsi ivyo nivyo muri mwebwe murafise abanywanyi canke amatora atabaye ko ba arakaryo ko kwerekana ko uh, muguma muri umunyapolitike
nababwira yuko amatora abaye ivyo bari ibintu vyiza cane gose kuko ntitwibagire yuko mu nzira ya demokarasi naho ugiye mu matora ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa niyo utsinzwe si ukuvuga yuko ubuzima buba buhagaze ubuzima burabandanya ariko hariho icyo ni ukwita ikintu abantu birengagiza ni ukuri hano ndumva ibiri ko biravugwa iyo amatora agenda gutegura ategurwa neza ntitwibagire mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi y'uko n'abayagiyemwo hahagurutse hakava impari nyinshi habaye ubusuma habaye mbere n'abantu bagakurikiraho bakicwa ikibi igihambaye muri ibi se ni nk'umugwi utegura amatora baragerageje sinovuga yuko batagerageje guhuza abantu rimwe na rimwe mubwabo abantu barinze gusemerera ariko nuko guhuza abantu no kubwira yuko niba hari abantu biyandikishije ibihumbi bitanu n'amajana abiri senikanga gutanga lisite z'abo bantu ngo tubashyire mu butungane kubera iki babikoze urazi abantu ba ibihumbi bitanu n'amajana abiri biyandikishije inshuro zitandatu zitandatu umunani ni ukuvuga amakomine nk'abiri mu matora umuntu yamaze kukwiba amakomine abiri aba yakwibye kandi uratsindwa ibyo ni bisanzwe ariko igihambaye ni iki igihambaye ni uko ahaba amatora atuma igihugu cyogorora aha nashaka namuvunira akagohe yari karavuga ingene seni yabitunganije none ushaka uvuge yuko amahanga yose yagize ati seni turabona yuko ibintu bitari bigenda neza mu ngene bitunganije reka n'imfashanyo twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga ko abo bantu banga uburundi watanze akarorero k'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi mukaba mutanze kandi akarorero k'amakungu amakungu mu bihumbi bibiri na cumi yavuze ko amatora yari yagenze neza ariko nticyahuje ko imigambwe iva mu matora ico ntigishobora kuba nk'icitwazo nk'uko abatavuga rumwe na leta bakunda kubirega imigambi itavuga rumwe na leta kirashobora kuba ari icitwazo mugabo reka dufate data wanje ko bari bemeye ko amatora atege atunganijwe neza mu bihumbi bibiri na cumi ubu nabo bakaba bagize bati turabona hari igipfungu cyinshi n'imfashanyo twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga rero yuko hariho byinshi bikeneye guhindurwa aho rero si nini ikubita agashi eka na leta ya nkuru nziza bariko barafashanya babone yuko ibintu uko amatora yabo yatunganijwe atari amatora nyakuri mbega reka nguhe nk'urugero mbe amatora wowe uriko urakora muri kino gihugu alexis nduhije ntaba ari mu ibara amatora nyabake amatora wowe uriko urakora nyangoma ntaba ari mu ibara amatora nyabake amatora wowe uriko urakora muri kino gihugu ujeje umugambwe mrc rurenza ngemero ntaba arimwo tuzi ibintu ariko arakora byerekeye iterambere mu gihugu mushana Aimé Pascal amatora yutunganywa abo banyapolitiki bose batari mu gihugu yobara amatora yemewe na bose Aimé Pascal Aimé Pascal ndabona umengo telefone yatugoye gatoyi Aimé Pascal muba muri ngaho reka tugaruke ku mushantahe mushantahe Audifax ndabitoreye muravuga ko mutoje amatora naho abasenyeri bateye akamo gasaba abantu bose abarundi bose eka abakristo bose kuja mu matora hanyuma mukamuvuga ko ayo matora mutoyajamwo hariho ikintu mushikiriza mwebwe co tuma abantu batibaza ko ari ugutinya kuja mu matora kubera atabanywanyi mufise
nibaza ko ibyo gushikiriza bagira bati mwebwe muri kumuvuga gutyo kubera nta banywanyi mufise twebwe turi bashasha muri politike mugabo nokubwira yuko tube turetse jewe ntiwombwira yuko msd atabanywanyi ifise ntiwombwira yuko adese ikibiri atabanywanyi ifise ntiwombwira yuko dufashe n'abagiye n'abagiye bagatanga nka za kandidatire muri perezida zo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu twese twagize tuti abatavuga rumwe na leta aya matora amatora nyayo fata n'abakuru b'ibihugu bamye bayobora Burundi fata ntibantunganya fata Domitien Ndayizeye sinzi abanywanyi bashobora kuba bafise uko bangana ariko nibaza ko babafise igitangaje ni igiki igitangaje ni uko iyo twebwe duhagaze tukagira tuti ibi bintu uko biri uno munsi reka dutunganye amatora meza ayo matora umuntu wundi wese yidegembya reka nkubwire ikintu cyabuzwe na onu onu ureserukira onu ah, mu rwego bavuga ajejwe gutu- ah, ah, ati ajejwe agateka ka zina muntu yagize ati mu burundi nta matora ashoboka kuba meza mu gihe imbonerakure zitatswe ibigwanisho ngira nabikubwire mbega ayo matora yokorwa abanyagihugu bariko batega ubwoba n'amatora nyabaki odifax o- mu mu kiganiro musenyeri gerve bashimiye ubusa yaduhaye yavuze ko muri iki gihe abarundi bariko barasa